Hmm. my people, you get gist when i hear when i say make i carry come for una This one at the time when they born in cow hmm dat time wen di first day when they carry and come for palace on di 25 Now they born in cow of november And they born am so my people they can't come palace december 8 They can't bring and come so my correct correct pipo ask <clears throat> right now dem wan do tadenikawo birthday They say only of ife e don invite queen naomi queen naomi don go meet am for lagos He there for lagos so queen naomi go meet am for lagos so that. He said this one now tadenika go dey complete i think four years or so right i be five years so this one no be the one way because I think tadenika was born 20 20 i think four years he was born 2020 right 2020 na dem born am now he's completing 20 uh, 24 years uh, four years i mean so na Naomi of Ife come invite Queen Naomi so that he go arrange a very mighty because it's not easy mighty birthday na him wan arrange for am for this november when e dey come so for this dis eh, na we don already dey for november for di eh, birthday on the twenty-five when they wan do my correct correct people. as i hear dis thing, and eh, di tin shocktalize me i fall man i fall in love again with caviarcy because of tadini kawo you understand i dey always dey like the time when i go just stay sick. queen naomi i go see caviarcy i go see tadini kawo i dey like them together. no matter we are not we are just human beings we no get power of our own father we know say many many people dey vex becos of waiting queen naomi pass through for the hands of those women and for the hands of caviarcy also you understand if we can take back the clock my people, we go hear say where caviarcy they toss say in and fled, say in like women where where. some people say okay why not no tell queen naomi say him afflict say him like women why e not tell queen naomi no man they talk. am my people, people when they talk tok dat kain tin una make mistake Now because una no know wia una husband they go nobody no man they perfect no man they righteous except all these men now when be even all these politicians now they no they righteous They all of them get They know dey uh, how will i say all of them get uh, girlfriend They get girlfriend so whatever you are doing anything when you dey do my people, you go make am you go make and make people understand you go do them so that you know go they. you know go they um make mistake you know go they make mistake na Tadenikawo na him break the yoke of Kabiyesi and Kabiyesi he knows how he's respecting his son Kabiyesi love the son so much because Tadenikawo look like Kabiyesi He dey use Kabiyesi dey use left hand Tadenikawo dey use left hand everything na left na him Kabiyesi dey use na left Tade dey use see the way when Oni Ovive, Oni eh, Queen, eh, Queen Amite dress Tadenikawo like him papa. Shebi una see am, na so he dey dress am. The way when papa take dey dress. No be say Queen Naomi no love Tadeni, eh, Oni of Ife. Queen love Kabiyesi so much. The early stage, he, he, she wasn't in love, but later, she fall in love with Kabiyesi even though say Kabiyesi play with her emotions Kabiyesi really play with Queen Naomi emotions but no be that one we come talk for here but na all together my people so right now dem say Kabiyesi don give Queen Naomi money and e go send e go send um, guides come there e write how many things wey she want when e wan take celebrate Dr. Adenuga will beg today. You understand? The whole when they want carry. Now four years, night a day they complete. So four good years. Today Tadenika will don't start nursery school. If they go school. The guy one time when we even hear say the person when call the teacher and say they not even know say now nah, eh, uh, all these uh, eh, uh eh, what did they call them? All these uh, um <tsk> if all these security people na im come dey teach for tajinika wo wen e be say dem dey use tie dem no be teach sef dem dey use tie dey protect eh, kavehsi but kavehsi just do am say make eh, army make anybody no do am like say na teacher you understand wen dem dey for tajinika wo school and meanwhile dey be security people. you understand and with the latest gist now we hear be that one say caviarcy they really dey take care of adenika well well on the way wey oni of ife no eh, queen ami no even take know queen ami dey take care of his son o but there is nothing like <laughs> I una no hear wetin queen ami talk? He say who want kill him? who want touch im pikin He go buy her first na wetin she talk with dat one becos she know wetin she pass through she know the way when she take born that pikin say e no easy the way when she take born am and she know wetin she pass through my people. hmm e no easy no to take care of pikin solo even though no matter say money dey there papa no dey there na only queen naomi and im brothers and im mama na im dey take na the time when im mama take travel go america when e come be say im mama wen dey even dey look tadenikawo if queen they go somewhere e begin dey carry e pikin anywhere e go e go carry am for nobody. Now wetin queen naomi come they do so my people, queen now only of ife don arrange the special arrangement for the birthday the place the money security everything e don't talk him. He with queen don't don meet dem don settle am you understand they say give queen heavy money make e take do the arrangement of tadenikawo birthday when e dey come for november twenty-five or so you understand so my people we wish tadenikawo happy birthday uh, to come very soon twenty-five go reach very soon e go e go we go enter twenty-five and we begin to the wish a happy birthday right now so it's not easy thank we just thank Ooni of Ife for the money when he give Tadenikawo for everything we bless the name of God upon his life and we wish Tadenikawo happy birthday to come.